iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika nshuti bavandimwe mwiriwe neza ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
uwo mugwi washyizweho n'umukuru w'ako kanama kajejwe iby'agati k'azina muntu ni uburenganzira bwiwe bwo kuwushyira bwa twebwe kuva igerezo risibaho twarayiyamirije turavuga twe tudashobora uwo kubicaho ni minisitiri martin n'iby'abandi ufite uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu nshingano ze havuga ku itsinda ry'impuguke riherutse kugenwa n'inama y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ya onu ngo rizajye gukora iperereza ku byaha bikomeye byakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya mugume kuri radiyo yanyu minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi yemeza ko leta y'u burundi itazakorana n'umurwi w'impuguke uherutse kugenwa n'inama y'uburenganzira bwa muntu ya onu kujya gukora iperereza ku byaha bikomeye byakozwe mu kwezi kwa kane ku mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bwana martin n'ivy'abandi asobanura ko izo mpuguke nta kintu na kimwe gishya zizaba zizanye kuko zije zikurikira abandi bahinga bagize icyegeranyo cyo kurega leta ariko banze gushyira muri raporo yabo ibyo inzego z'igihugu zabahaye ni inkuru irambuye mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu eroge wirikaneza
umushikiranganji w'agateka kazina muntu mu Burundi Martin ivy'abandi asigura ko abo bahinga bari mu ntumbero n'umugambo umwe w'abahinga bandi batatu bigenga bari batumwe n'igisata c'agateka kazina muntu ca ONU mu vyo bari basavye nuko Burundi bwokurwa mu gisata c'agateka kazina muntu ca ONU n'abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi bagakurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahesepeye kubwo umushikiranganji n'ivy'abandi n'aba bahinga bandi bashasha nta kintu na kimwe gishasha baba baje gukora yemeza ko leta y'u Burundi iterekewe n'ibizova mu matohoza yabo uwo mugwi washyizweho n'umukuru w'ako kanama kajejwe iby'agati k'azina muntu ni uburenganzira bwiwe bwo kuwushyira bwa twebwe kuva igerezo risibaho twarayiyamirije turavuga twe tudashobora kubijamo ntidukeneye abandi bahinga baza gutohoza none abandi bobo ko baje kandi n'abahinga bahayagizwa ku isi yose bavuga yuko ari abahinga bakaruhariwe mugabo bakaba twa- batweretse ikigero kimeze ukundi none abandi bo baje gukora iki wabaje gusubiramwo bya bikorwa nyene abandi bakoze uje n'imigenderanire n'ibindi bihugu umuntu uririnda gushira isoni mugabo n'agasuzuguro ku gihugu kaba kagiyemo twebwe naho duhagaze muri leta y'u Burundi muri maka abantu ntuzobakira jewe navuze yuko ibikorwa bazokora bizaba bibaraba tega bitaraba leta y'u Burundi umushikiranganji ni ivy'abandi aratanga tumwe mu turorero twerekana ko abo bahinga bigenga b'igisata c'agateka kazina muntu ca ONU bahengamye mu matohoza yabo bigatuma leta idashobora kugirira icizere abahinga baheruka kugenwa haraje umugwi w'abashingwamanza c'ibitero baron africa tuzonze twemera atahobona ko bahengamiye barabatembeza no mu bibanza bimwe bimwe baragenda n'umuryango wa SNDFDD icegeranyo cemeza yuko harimwo icumba abantu babarizwa mw'igufa bagiye kuraba basanga ni icumba gipanzemwo intebe ari umwango wuguruye muri cya cegeranyo bakavuga ngo umukuru w'igihugu afise amazu baburiza mw'igufa abantu aho hantu uharavye iyo nzu rimwe na rimwe uribaza ati none abantu bari bafise intumbero ikindi cyo bakubwira ko begeranije amakuru kuri whatsapp nuko muri abamenyesha amakuru ko mudusanze ngaha ah, burya amakuru bohereza kuri whatsapp mubagirira icyizere n'abandi rero ntabara bahinga ntitubona icyo baba baje gukora ahubwo ntidukeneye no gutakaza umwanya dukeneye niba tubwire ati naka umutegetsi kanaka ujya kanaka ngibi bimwagira leta y'u Burundi uyu muntu ntimwamuhanye nawe tumuhe insiguro zikwiye niho babikoze gifundi leta y'uburundi ibona kandi ko hari ibibazo vy'agateka kazina muntu ibisata vya ONU bititaho mu gihe hari ivyo ntandaro y'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu mice yako yose igihe uvuze ngo imfashanyo ko ndahereza abanyagihugu bo mu cankuzo abanyagihugu bo mu ruyigi ngo ndayihagaritse ngo kubera ikintu cya gatatu c'umukuru w'igihugu muri abo harimwo abana mu bataja mu migambwe bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu none ubahaniye iki igishuri rigahagarara ibitaro ntibiko birakora neza rimwe na rimwe intumbero ziba zahindutse akorewe gateye akazina muntu vy'ukuri kubanza kurya kwambara no kugira aho uba aho rero n'amashirahamwe yose n'abandi bava ko hari hagati y'akazina muntu cyagarika imfashanyo kugira muhane umukuru w'igihugu petero nkuru nziza neza muhane leta yiwe nivyo bandi maritina arimwo ahubwo uriko uratuma agati kazina muntu kazohungabana muri kazoza ko umuntu atagira yarayatariye kumwohereza ikigwanisha agende gutera mwene wabo agende gutera urundi rugo biroroshe cane mugije uriko urabivuga rero abo bandi bo mandi mashimwe ntibashaka kuvyumva kuko bica bibakwega nabo ntibumve ko agace kazina muntu kahungabanye gusa ngo nuko yapfunzwe byo gupfa byo byo- umurongo ntarengwa ubuzima bw'umuntu n'umurongo ntarengwa aho ku munsi wa kabiri w'iyindwi inama ya onu ijejwe hagati y'akazina muntu yashinze umugwi w'abahinga batatu abapfasoni babiri bo muri benin n'ubwongereza n'umugabo umwe avuka muri algeria bafise igikorwa co gutohoza ku vyaha bikomakomeye vyakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no gushira habona amazina y'abakoze ayo mabi kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga umushikiranganji martin ivy'abandi amenyesha ko leta izokwamana ntaryo ikorana n'abo bose bashaka guteza imbere agateka kazina muntu nk'uko ibikorana n'indorerezi zatumwe n'ubumwe bwa afurika n'abandi ariko yibutsa ko itazigera yihanganira abashaka gukoresha ikibazo c'agateka ka kiremwa muntu mu gutera igitsura inzego no gukura ku butegetsi bo batifuza eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika Eroje urakoze cyane kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi umupolisi yarahitanywe na grenade muri komine mwumba intara ya Ngozi turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze wakurikiranye iyi nkuru Jean Bosco uratwumva
ndabumva cyane ejeni ye uwo mupolisi wishwe yitwaga nde
uwo mupolisi yaraye yishwe azwi ku izina rya minani jean paul akaba yakorera eh, ku kirindiro cy'igipolisi kiri eh, mu vyegwa vya ngozi aho ni muri komine ya mwumba eh, yarasanzwe ni igirindiro c'abapolisi gisanzwe gicungera ivyamwa eh, vy'umurima w'ish- w'urunani rw'ishirahamwe ry'abanyagihugu aho rero niho yi- eh, yahitanywe n'iyo grenade hari nk'igihe cy'isaha eh, zitandatu z'ijoro iri joro ryaraye rikeye eh, nk'uko twamenyeshejwe na musitani wa komine ya mwumba Mhm. yiciwe ku kazi rero none hari icyari cyamenyekana ku waba yateze iyo grenade
ego eh, ubwa mbere twavuganye na musitani wa komine ya mwumba yatubwiye ko eh, umuntu yoba yikekwa kuba yarakoze eh, ico cyaha ko yoba ari eh, umupolisi eh, mugenzi we baba bari basanzwe batarabana ryiza kuko eh, yaramaze ndetse no kubimenyesha abamurongoye yuko uwo mupolisi ya- atamurabagizi we nawe akaba azwi ku izina rya nehemiya uwo rero eh, akaba ariwe ndetse amaze gufatwa ku mvo z'amatohoza uwo yaraye eh, yahitanywe n'iyo grenade akaba ndetse eh, yari yaranamenyesheje abamurongoye ko mugenzi we atamurabagiza na gatoya amakuru twahavuye turonka nuko eh, uwo iye- uno munsi eh, urongoye ico kirindiro byari bitegekanijwe ko ahava abumviriza uno munsi kugira ngo yumvirize eh, ico baba bapfa gushika ubu kitarashobora kumenyekana Mm. uwo nehemiya ukekwa se ubu ari hehe
nehemiya nk'uko eh, twabwiwe n'urongoye igipolisi muri komine ya mwumba ari mu minwe y'igipolisi yatubwiye ko byahavuye biba ngombwa ko afatwa kuko niwe eh, yikekwa ku mvo z'amatohoza ko eh, ashobora kuba ariwe yakoze eh, ubwo bisha ariko eh, gushika ubu rero eh, icyo twamenye ni uko eh, ata- mm, atabi- ata bintu byinshi biramenyekana ku cyo baba bapfa n'uwo eh, yaraye eh, ahitanywe na grenade icyakozwe n'igipolisi cyihutiwe ni uko eh, uwo yaraye yishwe yaciye ajyanwa iwabo mu ntara ya muyinga kugira ngo ashinguranwe iteka Mm, ubu se imihango yo kumu- kumuherekeza kumushyingura ikiziga cye ubwo yabaye yarangiye cyangwa biracyari kare
uko twabimenyeshejwe eh, n'urongoye igipolisi eh, muri komine ya mwumba ni uko eh, im- eh, i- eh, ibi- imigigwa yo kumushingurana iteka yamaze kuba ndetse batubwiye yuko eh, baza bariko barava eh, muyinga iyo bamujanye iwabo eh, bagaruka mu ntara ya ngozi kugira ngo amatohoza abandanye ku rupfu rwiwe Mhm. Eh, Jean- jean bosco ndarurinze urakoze cyane kuri iyi nkuru ubwo ukomeze ukurikirane ayo makuru tuzayamenya ku buryo burambuye ndagushimiye cyane
murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi mukomeje kumva radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho umugogo w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa ntiharumvikanwaho umugenzi wanjye edi rwema hatubwire aho bigeze
icyemezo cy'aho umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa gishobora kuzafatwa tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi n'urukiko rwo mu mujyi wa fairfax muri leta ya virginia hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni nyuma y'uko hagaragaye ubwumvikane buke mu muryango hagati y'abashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu rwanda n'abatashyigikiye icyo cyifuzo bifuza ko yatabarizwa mu mahanga uko kutumvikana mu muryango nibyo byavuyemo icyemezo cyo kwitabaza inkiko zo muri leta zunze ubumwe za amerika aho umwami yatangiye kugira ngo zikemure izo mpaka itangazo dukesha bamwe mu bagize umuryango w'umwami ryasinywe na specioza mukabayojo mushiki w'umwami kigeri wa gatanu na christine mukabayojo kigera berese wabo rivuga ko kuva babiri gusa mu bavandimwe bawo batambamiye icyifuzo cy'umuryango byabaye ngombwa ko twitabaza inkiko zo muri amerika aho yatangiye nk'uko amategeko yaho abiteganya kuri uyu wa gatatu tariki ya makumyabiri na gatatu urukiko rumaze kubona ko impande zombi zihagarariwe n'ababunganira mu nkiko rwafashe icyemezo ko abatanze ubuhamya bose bamenyeshwa bakazajya kwisobanura ubwabo imbere y'urukiko tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa bibiri na cumi na karindwi iryo tangazo rikomeza ryizeza abanyarwanda ko nta nshuti umwami azatabarizwa mu rwanda twabibutsa ko mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya amerika umuvugizi w'umwami boniface benzinge yemeje ko kujyana umugogo w'umwami mu rwanda bitari muri gahunda abo mu muryango w'umwami bashyigikiye icyo cyifuzo cya bwana benzinge barimo gerard rwigemera umwami kigeri yari abereye se wabo umwami kigeri yatanze tariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kwa cumi mu mujyi wa Oakton muri leta ya Virginia umwami Kigeli yatanze afite imyaka mirongo inani y'amavuko
edi rwema ndagushimiye kuri iyi nkuru iyi nkuru rero nshuti z'ijwi ry'amerika tuzakomeza kuyikurikira tuyikurikirire hafi uko tuzajya tumenya amakuru tuzajya tuyabagezaho twibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye rero mutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibibazo mwifuza kubaza cyangwa se ibiganiro mwifuza ko twabagezaho buri munsi muri gahunda ya radiyo yanyu
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
murararitswe rero mukomeje kandi gukurikira ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika umuyobozi wa sendika y'abarimu bo mu mashuri yisumbuye mu burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko bamaze iminsi basura intara zitandukanye z'igihugu bagamije gusuzuma uko uburenganzira bw'abarimu bwifashe ibibazo bitandukanye abarimu bahura nabyo n'icyo sendika yabo konapesi ikora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti ibyo bwana emmanuel mashandari yabivuganye na mugenzi wacu edi rwema ishyirahamwe ry'abigisha bari mu mashuri yisumbuye yitwa konapesi ryamaze iminsi tugira imibonano n'abo duserukira mu ntara ibyo twabigize dufite intumbero kugira ngo abigisha niba abakozi ba leta bari mu gisata cy'indero bashobore kumenya amategeko abagenga nk'uko umumenyeshamakuru yari karabivuga hamwe n'abo yahaye ijambo twari tumaze iminsi tubona yuko hari ibintu bimwe bimwe bitagenda neza bivuye ku bakozi ba leta babigisha cyangwa bivuye no ku bakozi ba leta b'abakoresha batwara amashuri ibyo kenshi tubirabye hirya no hino twasanze biva ku kutamenya amategeko agenga bamwe n'abandi tuvuga tuti rero nk'uko amategeko abidusaba yuko dutegereza kwigisha abo duserukira twajya dufata inkingo y'uko twoza turagendera abanywanyi tugahita tugasangira ikiyago tugasangira amategeko tugenga kugira ngo umwe wese abone icyo amategeko amusaba n'icyo amurekurira niyo cyatumye rero dukwiragira mu ntara tumaze kugenda intara zishinga nka cumi kirundo niyo twaherukamwo kuri uyu munsi wa mungu uheze hanyuma se bwana mashandari uvuze ko abarimu babagaragarije bimwe mu bitagenda ku bijyanye n'uburenganzira ndetse n'amategeko abagenga mwaduha nk'urugero bimwe mu bibazo abo barimu bashobora kuba barabagejejeho
yego turabye ibiganiro tumaze kugira si mu kirundo honyine naho twagiye turaca twarabonye yuko kenshi abakozi ba leta hari aho usanga bashyira imbere bimwe baronde bahabwa n'amategeko mu gifaransa babyita reduruwa mugabo bakibagira bimwe basabwa n'amategeko arizo bita redovuwari mu byo rero twe dushyira imbere tuvuga tuti ku neza y'akazi n'abakozi tubwira abakozi tuti banza mushyire mu ngiro bijya musabwa n'amategeko ariyo bita redovuwari hanyuma umukoresha wawe amaze kubona yuko amategeko yubahiriza niba hindukira ukamusaba bijya nabyo uhabwa n'amategeko aramuheza mukayaga muyaga mwumvikana icya kabiri nacyo ni uko twari tumaze iminsi tubona yuko murabona ahari abantu ha murunturuntu birashika yuko umukozi n'umukoresha ntibahurize kuri kiriya ugasanga rero aho kujya hamwe ngo baganire baciye bajya mu bintu byo gushaka gushyira mu migere ugasanga n'akazi gashobora guhagarara ibyo rero twari ko tubereka yuko amategeko asaba yuko imbere y'uko abantu bajya mu byo gushyira mu migere guhagarika akazi babanza kwicara hamwe bakaganira ibyo bikaza mu nyuma mu gihe baba byanse yuko bumvikana icya gatatu nacyo ni uko twari tumaze kubona yuko mu mategeko amwe amwe abakoresha bacu ahantu bamuhesha yuko turabye mu gisata cy'indero harakunda guhindagurika cyane abakoresha bacu bajya batware b'abadiregiteri ugasanga rero bahaye akazi abantu bakiva ku ishuri bataramenya neza amategeko iyo bageze mu kazi ugasanga hari ibibagora nabaha nk'akarorero iyo umukozi wa leta agize ikosa umukoresha wiwe arashobora kumwandikira iyo amwandikiye amusaba ngo amusigurire icyatumye akora iki cyangwa kiriya bisabwa yuko amurindira iminsi umunani ugasanga rero uwo mukoresha kubera ko hariho amategeko amwe atazi agaca amubwira ati nkeneye yuko umpa inyishu iminsi itarenga itatu muri aho ngaho onye aba yamurengeye akarimbi kuko amategeko sicyo asaba ugasanga ahandi naho umwigisha umukozi wa leta mfatiye kubigisha ko aricyo gisata ndimwo ugasanga bamwandikiye ikete bamubaza ati mbega ibi wabikoze wisunze iki duhe insigura we bagaca akubwira ati jewe ujya mukoresha wanjye yamara ikaramuhotera iminsi yose none sinzogenda ndamwishuye aho onye twabasigaye duti iyo utamwishuye ni ikosa rikomeye kubera yuko ndusaba kuronka uburenganzira bw'uko hamwe usanze bakurenganije woshobora kwitwara nibyo byose rero tuba dukeneye ko bamenya bamenya ibiteguwe n'amategeko kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntihagire ugwa mu ikosa agira ngo ntacyo narinzi hari bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika bakomeje kutwandikira hari uwitwa didier iratunga yagize ati hamye hari ibibazo bijyanye n'agashahara hamwe n'uburaro ibyo byaratumye haba guhagarika imirimo ibijyanye n'abajya gukorera kure y'aho baba bimwe byo byo guhindurirwa bita redeployment ngo ibyo ngibyo byo mubivuga hiki yego murazi yuko kuva ahaciye igihe kitari gitoya turiko turavuga ikibazo gihuye n'ibintu by'umushahara kuko bazi ko abakozi bo mu burundi bafite umushahara muto cyane rwose tugeze ku barimu ni nk'ibindi hama rero harabaye ibihe birebire by'uko tuvuga yuko duhembwa nabi leta mu mwanya wa mbere ikashaka kwerekana yuko umengo icyo kibazo ntakiriho mugabo ku biganiro byagiye birahaba twarashoboye gushika ku kintu cyatumye leta mvuga nti yoba yagize intambwe ya mbere aho twashyitse uno munsi ku cyo tugeze ko kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara buke buke babishyize ku myaka ine reka dufate na pacifique mwiriwe neza ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire masomo ndamubatse ku bijyanye n'ayo masendeka buri gihe ko twama twumva cyane cyane nk'ayo masendeka buri gihe ko twama twumva nk'abarimu cyangwa abigisha bakunda kwama bahagaritse ubuzi kandi tukama twumva buri gihe bavuga ngo bari mu biganiro ngo bari mu biganiro ngo bumvikanye bumvikanye mbega izo ngorane tuba tugaruka mu nyuma gute kandi twaba twumva batubwira ngo hari ibyo baba bumvikanye ego mbwire pacifique yuko muri uyu mwanya nta kazi twahagaritse turi ku kazi turimo turakora hajya mu bisanzwe mu mategeko nkene bimeze hariho itegeko inomero imwe gakwego ubusa cumi na gatanu ry'itariki mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na rimwe mu bihumbi bibiri na kabiri ritanga uburenganzira bwa mbere bwo kujya mu masendika bikongera agatanga n'uburenganzira bwo ushobora guhagarika akazi igihe umukoresha wawe atagushimishije kandi ibiganiro bitagenze neza hariho nagenda menshi yuko muri iki gihe nta kazi turiko duhagaritse kandi sinavuga ngo hariho umugambi ujya abakozi ba leta ntibahagarike akazi kubera bifitiye umugambi ni ukubera haba hari ikibazo cyavutse ubu rero muti hari igihe muganira mukavuga ngo mwumvikanye hanyuma ngo mugomba ngo musebe guhagarika akazi hajya kenshi iyo abakozi baganiriye n'umukoresha hanyuma umukoresha ntashyire mu ngiri ibyo basezeranye ni ngombwa yuko bamwishyuza bati erega hari icyo wibagiye mu gihe rero umukoresha rero adashotse abibona amategeko araduha uburenganzira bw'uko dushobora guhagarika akazi mugabo nagenda muhumurize ubu na gatoya nta mugambi dufise kuko ko nababwiye yuko hariho umugwi leta hariho abahinga mvamakungu leta yatumye ko turiko turakorana gushwa rero ntitwotora turiko turavugana n'abahinga mu cyo tugenda guhagarika akazi murumva ko bitoshoboka abo boca bagira ati bwa bundi barondera ikindi kintu reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika alice mwiriwe neza nashaka kuvuga kuri ibyo bijyanye na hodo no gukwiragiza abigisha aho basanzwe bakenye mu bisanzwe uri kuraraba iyo sisiteme ukuntu imeze umenga ntiyorohereza umuntu aba asanzwe yarashitse ahantu asanzwe ahamenyereye aharangurira n'iyindi mirimo ahafitiye n'urugo muri icyo gihe hari igihe uca usanga ari n'abantu bubatse ugasanga bakora ku ishuri rimwe hanyuma bagaca bimura umuntu umwe bakamujyana nko mu yindi ntara dufate ugaca usanga biragoye ko abo bantu bashobora kwimukana kandi batagikora hamwe umuryango ugaca umenga ntizosubira kubaho neza basanzwe kandi bahembwa agahembo gatonya kadakwiye rwose cyane rero jewe icyo nashaka kubaza uwo mutumire mbega none kugira ngo bashyireho iyo sisiteme ya hodepuwama ubwo baba bari bariyumviriye ingorane zishikira abo bantu baba bakuwe ahantu bari basanzwe bakorera cyane ikindi nacyo ubwo nta kuntu bashobora gufasha nk'amashuri ayo mashuri baba barunditse ko cyangwa mu mashuri mashasha ariko arubakwa bakaza barashyiramo n'amahome cyane cyane azoza arakira nk'abigisha bashasha cyangwa abigisha bavuye ahandi hantu kuko urabye nko hagati mu gihugu inzu zo gupangamo umenga usanga zigoye hari n'igihe usanga ahantu hegereye amashuri atari n'ahantu abantu bashobora kuronka bapanga nasaba yuko boza barashyiraho n'inzu abantu bazoza barapangamwo babigisha kandi bakazishyira ku giciro gitonya kuko murazi yuko abigisha basanzwe bahembwa umushahara muto cyane rwose icyo kibazo murakoze Uh, urakoze alice Eh, bwana mashandari ikibazo cya alice kirasa ni- n'ibindi bibazo by'abamubanjirije ariko se umwarimu afite uburenganzira bwo kwanga kujya aho yoherejwe oya murabona ubwa mbere hoho ubu ni umugambi w'igihugu iyo rero umugambi w'igihugu eh, umukozi wa leta ndafite uburenganzira bwo kwanka mugabo arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyo yiyumvira kuri ibyo bintu biko- kuri iyo rodepuroma ahageze icyo yoterera kugira ngo bigende neza nibaza ko byaba byiza cyane hanyuma rero yavuze ati ibi bya rodepuroma byatumye ba- batandukanya imiryango kandi tuzi neza yuko abakozi ba leta bo mu burundi bafise agashahara gatoya bigatuma ubuzi buca bugorana nibyo kandi biribonekeza cyane rwose mugabo hari igihe rero ugenda ugasanga hariho nk'ubu ntanze nk'akarorero hariho ishuri imwe yo mu ntara niyo ndavuga basanze hari abarimu eh, ishuri imwe abana munani ikagira abari i- i- ishuri ni ukuvuga ko iya- ikirasi irimo abana munani ikagira abarimu bane murumva ko ngaho rero abo bantu bariko barya imitsi abandi ntituvuze ngo niho bizanye ahubwo abantu ba mbere bagize amakosa n'aba- n'ababashizeho kuko umwarimu asaba akazi akazi kagahabwa n'umu- n'umukoresha ibi rero nibaza yuko mu gukosora botanga guhera hariya bihera ntihagire aho basaba kuza barashyira aba- abigisha kandi bahasanzwe ahantu batanga akarorero mu ntara zose twaciyemo hano nk'intara ya karusi niyo yavuye twabonye abigisha babaye bake cyane rwose bahinduye akazi kubera yuko umuyobozi mu ntara yagumye abyi- abyiyubara kuzana ku- gushyira abantu benshi hajya mu bisagara agaza arabakwiragiza hirya no hino tugasaba yuko rero iyo ngendo buyire- n'abandi bayigendera ko uje aza asaba akazi bakamu- bakabanza kumujyana hajya akazi kari kandi tugasaba rero nibi inye cyagiye cyama eh, ca mitasiyo bahindura akazi umuntu ya- yabisabye tugasaba rero hari- hariho n'abatwara usanga agira ngo nshiraho uyu muntu nshiramo uriya anye Aka- tukaza turaba ariko turiko turarenza ibici- ibi- ibi- ibitigiri kugira ngo ejo ntibize bize biza gukora ko ku muntu yari yamaze gushika yamaze gushinga aka- agasago kiwe yamaze no gufata n'u- n'imigambi yo mu buzima kubona yuko tu- kubera agashara kadakwiye hari abashobora kuronka ngene bashobora kwiyungunganya ibi rero two- tugasaba yuko bitoza biraba kugira ngo ntizame umwa- um- umukozi wa leta ari we cyane cyane umwigisha ntiyamara ikariruka uwo ni bwana emmanuel mashandari ni umuyobozi wa sendika y'abarimu bo mu mashuri yisumbuye mu burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko bamaze iminsi basura intara zitandukanye z'igihugu bagamije gusuzuma uko uburenganzira bw'abarimu bwifashe ibibazo bitandukanye abarimu bahura nabyo n'icyo sendika yabo konapesi ikora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti hari kuri mikoro ya mugenzi wanjye edi rwema inshuti z'ijwi ry'amerika mwe mwumva aka karirimbo ka thanksgiving umunsi w'umuganura wizihijwe uyu munsi muri leta zunze ubumwe za amerika muri mu gihugu hose
If I lay it on the line, I always thought you were a friend of mine. And sometimes I think about you. I wonder how you're doing now, what you're going through. The last time I saw you, we were playing with fire. We were loaded with passion and a burning desire for every breath, for every day of living. This is my Thanksgiving.
inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije nkamboneho akanya ko gushimira enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma bill barber na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi mugire ibihe byiza mukomeza kumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika So send me back to Sunday school. Because I'm tired of waiting for reason to arrive.